ఇది ኒውስ ዊዝ አሜሪክ nshuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu i washington muri kumwe na fide niyo ngabo na oriane itanga ishaka ndabaramukije ndabifuriza ibihe byiza kaze mu biganiro byacu
haba mu bakobwa b'urubyiruko mu badamu no mu bakecuru yacuruzaga igihe cyo gucuruza nta muntu yimaga ibyo kurya ngo yanze kumwindika cyagiye kumwishyuza arayabuza mutiyena uwo ni yinakuru w'umukobwa yiciwe muri segiteri ya mudende mu karere ka rubavu hafi y'igisagara cya gisenyi mu rwanda umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za amerika jim mattis yatangaje uno musi wa kane mu rugendo mu gihugu cya ukraine ko uburusiya buriko burondera gukoresha inguvu mu kurondera gusubiramwo imbibe mu makungu
ahandi naho umwe mu bategetsi bakomeye mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu aragabisha ko abasivili bashika ku bihumbi mirongo ibiri bafashwe imbohe n'abagwanyi baharanira leta ya kisilamu mu gisagara ca raka muri siriya
umugambi uri ku butegetsi muri angola empera watsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu n'ibice mirongo itandatu na bine ku ijana vy'amajwi
umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe medecins sans frontiere atangaza ko imigwi y'abitwaje ibigwanisho muri sudani y'epfo imaze gusenyagura inyubakwa z'amavuriro muri icyo gihugu nyinshi cyane mu mezi make aheze
aya makuru n'ayandi twabateguriye turayagaruka ko mu kanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za amerika jim mattis yatangaje no musi wa kane mu rugendo mu gihugu ca ukraine ko uburusiya buriko burondera gukoresha inguvu mu kurondera gusubiramwo imbibe mu makungu ibihano leta zunze ubumwe za amerika zafatiye uburusiya biracari mu ngiro gushika leta y'ico gihugu ihinduye inyifato yayo ivyo jim mattis yabitangaje ari kumwe na perezida wa ukraine petro poroshenko inyuma y'inama nawe hamwe n'abandi bategetsi b'igihugu ku mugwa mukuru kiev matis yasubiye kwerekana ukwiyemeza kwa amerika ku vyerekeye gushigikira ukraine n'igisirikare cayo yatangaje ko leta ya ukraine ya amerika muri antunga itemera kwigarurira intara ya crime ku burusiya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yongeye kandi avuga ko kurungikira ibigwanisha igihugu cya ukraine ari ikintu leta ya perezida trump iriko yiyumvira bikomeye matis amenyesha ko bemeje mu ndwi nkeyi zirangiye iyindi miliyoni ijana na mirongo irindwi na zitanu z'amadolari y'ibikoresho bishobora gukoreshwa mu gufasha ukraine kwivuna umwansi tukiri muri ako karere umutegetsi akomeye mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu aragabisha ko abasivili bashika ku bihumbi mirongo ibiri bafashwe imbohe n'abagwanyi baharanira leta ya kisilamu mu gisagara ca raka muri siriya avuga ko abo bagwanyi bafashe abo basivili nk'inkinzo mu ntambara iri kibera mu gisagara ca raka kandi ko hakwiye gukorwa ibishobotse byose mu gukingira ubuzima bw'abo banyagihugu kuri uno munsi wa kane jean egland umuhanuzi adasanzwe wa onu muri siriya yavuze ko ubuzima bw'abo banyagihugu bari mu bigwati bitanu by'igisagara ca raka babayeho mu buzima bubi cane egland yashikirije amakenga menshi onifise ku mutekano w'abanyagihugu muri ibi bihe ariko haba intambara ikomeye muri raka ni mu gihe igisirikare cya leta ya siriya kiriko kigerageza komora abo bagwanyi kibakura muri icyo gisagara avuga ko abasivile baguma bagwa mu bitero bikomeye vyo mu kirere bishigikiwe n'urunani rw'abasirikare b'ibihugu biyobowe na leta zunze ubumwe za amerika ishirahamwe riharanira agateka ka muntu amnesty international ritangaza ko kuva mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka abantu amajana n'amajana bamaze kugwa muri ivyo bitero abandi bagakomereka
radiyo ijwi rya amerika washington dc tuve mu karere k'iburaya tuze muri afurika aho umugambi uri ku butegetsi muri angola empera watsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu n'ibice mirongo itandatu na bine ku ijana by'amajwi ivyo vyatangajwe n'umunsi wa kane n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora umukandida w'umugambwe empera joao lorenzo azosubirira jose eduardo dos santos mu mabanga y'umukuru w'igihugu dos santos yafashe ingingo yo kuva ku butegetsi inyuma y'uko ayoboye angola mu kiringo c'imyaka mirongo itatu n'umunani
tukiri muri afurika umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres atangaza ko imigwi y'abitwaje ibigwanisho muri sudani y'epfo imaze gusenyagura ikongera igasahura amavuriro menshi muri icyo gihugu mu mezi cumi n'umunani aheze umutegetsi asaba leta ya sudani y'epfo yo kongereza uburyo bwo gukingira umutekano w'inyubakwa z'iryo shyirahamwe muri icyo gihugu joan liu perezida w'iryo shyirahamwe ku rwego mpuzamakungu yabitangarije ijwi rya amerika mu kiganiro south sudan focus aho, aho yari avuye mu rugendo yagize muri icyo gihugu aho yabonanye n'umukuru w'igihugu perezida salva kiir riyu avuga ati ku, u, u, u, riyu avuga ati biba birababaje cyane ingene izo nyubakwa zigenda zirasenyagurwa kuba nuko aho gukingira umutekano w'ayo mavuriro ahubwo impande zose zigira ibitero kuri yo Louis avuga ko isenyagurwa n'isahugwa ry'ayo mavuriro bisigaye ari akamaramaza umuvugizi wa perezida Kiir Ateni Wek Ateni yabwiye ijwi rya Amerika kuri uno munsi wa kane yuko leta yiyemeje gukingira umutekano w'inyubakwa z'amashyirahamwe ya Medecins Sans Frontieres akongera koko niyaba hari inyubakwa zasenyaguwe ari mu gihe boba bariko barikingira umutekano canke bivuna umwansi radiyo ijwi rya amerika washington dc tubandaniriza amakuru yacu mu karere ka afurika ishyirahamwe rikomeye rihananira agateka ka muntu mu gihugu cya tanzania ryanebaguye leta uno munsi ku wa kane kubera iriko itoteza abashinga amateka batavuga rumwe na leta batatu muri bo barahagaritswe mu ndwi irangiye mu itangazo iryo shyirahamwe ryatangaje ko ihagarikwa ry'abashingamateka batavuga rumwe na leta bityoza uburenganzira bwa politiki n'agateka ka muntu mu gihugu aho politiki ifatiye ku migambwe myinshi vyubahirizwa n'ibwirizwa shingiro ku munsi wa kabiri tundu risu umushingamateka atavuga rumwe na leta yahagaritswe yagirizwa ko yatutse perezida w'igihugu cya tanzania john magufuri bubaye bugira gatandatu risu ahagarikwa muri uyu mwaka tindu risu ni umushingamateka akongera akabicegera cy'umuyobozi w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta kadema ishyirahamwe rikomeye riharanira agateka ka muntu muri tanzania ryasabye leta kubahiriza uburenganzira bw'imigambwe yose bwo kurangura imirimo yayo
amakuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanya dusubire dukubitire i buraya kuri uno munsi wa kane ibiro vy'umushikirizamanza kizigenza w'ubuswisi vyatangaje ko vyafashe ingingo yegeka icaha co kugerageza gufata urugendo rugana muri siriya kwinjira mu mugwi w'abagwanyi baharanira leta ya kisilamu ku mugore w'imyaka mirongo itatu iryo tangazo rivuga ko umushikirizamanza afise ivyemezo bikwiye vy'uko uwo mugore w'ubwenegihugu bw'ubuswisi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yari kumwe n'umwana wiwe w'imyaka ine yagerageje kwinjira muri siriya aciye muri misiri ubugiriki na turkiya mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu niho uwo mugore yahagarikwa n'igipolisi cy'ubugiriki ahava arafatwa mu gisagara cya zurich ariko aratahuka ibiro vy'umushikirizamanza w'ubuswisi bimenyesha ko ico gihugu c'ubuswisi gifise amategeko akomeye cane yo guhana ivyo ciyita ko ari ingenzi zija mu migwi y'abagwana ingwano ya jihad tugaruke muri afurika aho urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta y'igihugu cya togo yasabye ko haba imyiyerekano ku mugwa mukuru rome ku itariki mirongo itatu n'itariki mirongo itatu na zimwe z'ukwezi k'umunani kugira habe itunganywa gushasha ry'inzego za politiki urwo runani rusaba kandi irekurwa ry'abantu bahagaritswe ku itariki cumi n'icyenda z'ukwezi k'umunani igihe bari ko bagira imyiyerekano yakandamijwe mu bisagara bitari bike by'igihugu urwo runani rwisunze ibyifuzo by'abanyagihugu rwishinze gushyira ingufu hamwe mu rugamba rwo guhabuza igihugu cya togo wishinze kuvugana n'indi migambwe itavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu n'abantu bose bakunda igihugu mu ntumbero yo guha ingufu kurushiriza umuhari ujejwe guhabuza abanyagihugu urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta rusaba kandi ko haba itohoza ryigenga ku bakoze ubwicanyi mu myiyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye abantu babiri barapfuye muri iyo myiyerekano mubandanya dukurikirana kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice cyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email mukatwandikira adresi ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter adresi yacu ni voa radiyo yacu site yacu ya interineti amakuru ni menshi adrese ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda muri sekitori ya mudende mu kirere mu karere ka rubavu havugwa urupfu rw'umukobwa w'imyaka mirongo ibiri n'itatu yishwe anigiwe mu ishyamba rya mudende bane mu bikekwa kuri ubwo bwicanyi eh, batawe mu mvuto claude ganza munyamagana adufitiye idonido ry'iyi nkuru mu masaha ya saa kumi n'igice z'umugoroba wo kuri uyu wa gatatu nibwo hamenyekanye inkuru ibabaje y'urupfu rw'umwana w'umukobwa wo mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko yiciwe mu ishyamba rya mudende riherereye mu kagari ka kanyundo ubwo yari yagiye gucamo imishingiriro yishwa n'igishijwe igitambaro yari afite umwana uri mu kigero cy'imyaka icumi wari uragiye ihene hafi y'iryo shyamba niwe watanze amakuru yahereweho maze abagera kuri bane bakekwaho ubwo bwicanyi batabwa muri yombi jean bosco rwibasirana umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa mudende abakekwa ko bamwishe eh, hari umwana wari uragiye ihene yavuze ko abantu bamugezeho batatu bamubaza mbese ngo bumvise umuntu utabaza bamugezeho tugize imana abo bantu batubwiye turabashakisha tubasha kubafata mu gihe cya saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba bashikirijwe polisi ubu bakaba bari kuri sitasiyo ya gisenyi Eh, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ntabwo ari bwo bwa mbere byaba bibaye ariko muri uyu mwaka navuga ko ari ubwa mbere biheruka mu mwaka ushize aho batemaga inka ariko haje kugira abafatwa kuva icyo gihe bisa nk'ibicitse ni agahomamunwa byagarutse muri iki gago bimeze nk'umwaka bidaheruka urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa rwateje urujijo kuko batatu muri bane bahise batabwa muri yombi bakekwaho kumwivugana bafitanye isano ya bugufi na nyakwigendera biravugwa ko umwe ari se wabo undi akaba muramu we ndetse hakabamo n'umwisengeneza we eniyasi serugendo ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kanyondo uyu mwari yari atuyemo ari naho yiciwe arasobanura impamvu aribo bahise batabwa muri yombi ikintu umuntu ashobora kwibaza kuba umuntu yapfiriye bugufi bw'ahantu hanyuma ugasanga ah, abafitanye amasano bari bugufi y'aho ngaho ibyo nabyo ni bimwe mu byaduteye kuba dushobora kuba twahashakira igisubizo kuko ntawakwibaza niba bari basezeranye kuhahurira kandi hari n'umuvandimwe wabo ushobora kuba aguye bugufi y'aho ngaho nicyo cyatumye biba ngombwa ko nabo bafatwa ikigaragara cyo bafashwe atari uko bari baje gutabara kuko uwatanze amakuru uwo mwana yayatanze yayatanze avuga abo bantu ariko bahabaye mbere urupfu rw'uwo muntu rutaramenyekana umuryango wa nyakwigendera uvuga ko nubwo abakekwa ari abafitanye isano ya hafi nawe ariko nta makimbirane yari ari mu muryango nyina umubyara ntarabasha kuvuga ariko navuganye na nyirakuru ntuye aha ngaha bo batuye hariya ariko ntabyo nari nzi ngo ibibazo by'amakimbirane ntabihari ntabyo nari nzi pe mu muryango sinibaza ukuntu abakuru bananiwe kugirana amakimbirane ahubwo abana akaba ari bo bayagira ntitubimenye turi bakuru haba mu bakobwa b'urubyiruko mu badamu no mu bakecuru yacuruzaga igihe cyo gucuruza nta muntu yimaga ibyo kurya ngo yanze kumwindika cagiye kumwishyuza arayabuza mu dna ishyamba yiciwemo riri muri metero nk'ivuye ku kigo cya gisirikare cya mudende ni ishyamba rikunze kwifashishwa bacamo imishingiriro ariko hari ubutumwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kanyundo atanga ku barituriye ubutumwa twabaha ni uko ririya shyamba ryamaze kuba inzitane ku buryo n'inyamaswa n'utakwicwa n'inyamaswa zamugirira nabi bitari byiza ko umuntu yakwinjiramo ari umwe ahubwo bajya barigendamo ariko barenze babiri ikindi no gukurikirana kumenya eh, niba hashobora kuba hari amakimbirane ari mu miryango ibyo bakajya badu- batangira amakuru ku gihe kugira ngo tubikurikirane nyuma y'uko umurambo uvanwe mu bitaro aho wari wagiye gupimirwa mu bitaro bya kijote washyinguwe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane iperereza riracyakomeje ngo hamenyekane uwaba yamwishe mu rwanda icyaha cyo kwica umuntu bigambiriye gihanishwa igifungo cya burundu claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
murisanga kuri telefone kandi dufite Eugenie Eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agasamundo mbikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee none mwebwe muri hehe ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya igipolisi cy'u rwanda cyatanguje uburyo budasanzwe bwo guhiga bukware ingona ziba mu ruzi rwa nyabarongo kuva kuri uyu wa kane haraharugwa ingona imwe igipolisi cishe kirashe inyuma y'aho kiyisanze muri umwe mu mitego cyateze kuri nyabarongo mugenzi wacu eric bagira ubusa niho yari ari aho bicira iyo ngona turi kumwe ku murongo eric bagira ubusa turi kumwe
yego turi kumwe oriyane ego eric utubwira impamvu mbere na mbere iki kibazo cy'izi ngona cyafashwe mu minwa y'igipolisi ni nyinshi cyane muri ako karere byifashe gute
ego oriyane urebye umugezi wa nyabarongo uburyo uteye abagenda bazibona bazituriye baravuga ngo mu magambo yabo zirajagata ni nyinshi cyane impamvu rero igipolisi cy'u rwanda kitashatse gusobanurira ijwi rya amerika kubera ko nagihamagaye inshuro nyinshi cyanga kwitaba kandi cyari cyanyizeje ko kiza kunyitaba ariko noneho amakuru cyagiye giha amakuru bya hano imbere mu gihugu cyavuze ko muri rusange izi ngona nk'uko byagiye bigaragara mu minsi ishize zagiye zisagarira abaturage bajya kuvoma ibyo bintu bya nyabarongo noneho bamwe bakisanga zibariye ni ukuvuga ngo mu karere ka nyarugenge honyine uyu mwaka harabarurwa abaturage batatu hakurya mu karere ka kamonyi aho hiciwe iyo ngona harabarurwa abaturage bagera kuri babiri nabo ni ukuvuga ngo rero urebye aho kuri nyabarongo aho iyo ngona yiciwe abaturage badutambagije ku nkombe y'uruzi nyabarongo urahabona umutego bari bateze ni ibiti cyangwa se imambo ebyiri bashinga abapolisi noneho ku ruhande bagashyiramo imikwege noneho hari uburyo ingona iba yazamutse ikaza ku nkombe noneho kwa kuntu igenda yota akazuba cyangwa se iri hejuru y'amagi yayo ikaba ireba mu ruzi ku buryo ngo umuturage cyangwa se igize icyo yikanga giturutse inyuma irahita isimbuka ikagwa mu ruzi aho rero ku ruzi rwa nyabarongo abaturage bagiye batwereka uburyo bagiye bayica n'ingona n'ubundi igipolisi cy'u rwanda cyemeje amakuru mu bitangazamakuru bya hano imbere mu gihugu cyemeje amakuru ko iyo ngona cyishe cyayishe kirashe abaturage batubwiye bari bahari bavuze ko cyayicishije amasasu atatu ni ukuvuga ngo rero hari n'amafoto yagiye acicikana y'iyo ngona abapolisi bagenda bayambutsa mu bwato bayambutsa mu bwato bavuze ko ari ingona abo baturage bari bahari batubwiye ko bari benshi bahuriye baza kureba icyo gikorwa bavuze ko byibura ku mwuzo wa mbere bafashe abaturage umunani kugira ngo babashe kuba bayikura bayivana mu bwato ariko noneho kubera ngo uburemere cyari gifite ngo byasabye byibura nk'abaturage makumyabiri hari n'amagi rero none ku ruhande aho ngaho batubwiye batweretse aho bayataburiye gusa ku mafoto abaturage bo bavuze amagi mirongo ine n'arindwi ku mafoto ari gucicikana urabona ko hari superitendensi emmanuel hitayezu muri iyo gahunda yishe iyo ngona urabona ko ku mafoto ntabwo ushobora wenda kubara kubera ko byari bigerekeranye ngo umenye ngo nanga ariko aba baturage bo bavuze mirongo ine n'arindwi gusa nanone ugeranije uburyo abaturage babivuga ngo zirajagata ni nyinshi cyane ni umunyanyagiro muri nyabarongo baravuga bati byanze bikunze ukurikije iminsi ishize bahiga izi ngona nabyo kuba haciye nyuma y'iminsi itatu bishe imwe mu zindi bavuga ko zijagata nabyo biracyari agatonanga mu nyanja wareba nanone rero ku ruhande rwo kurengera ibidukikije ibi nabyo bihabanye no kurengera ibidukikije bakavuga bati itaba umuti urambye abaturage bagombye kuba babona amazi meza kuko na n'ubu ngubu tuvugana mu kanya mvuyeyo abaturage bari bagishoka baza kuvoma ibyo birohwa ni ukuvuga ngo rero nyabarongo bayihaye izina ryo kuvuga ngo ni muri muhebe uwo umuturage yerekeje muri nyabarongo ni ukuvuga ngo ku bw'amahirwe ashobora kugaruka cyangwa se kwa kundi bahise ngo ni muri muhebe ingona ushobora kumutwara urakoze cyane rwose kuri ayo makuru dushikirije eric bagirusa muri ako karere urakoze cyane
ndagushimiye wenda nakongeraho ko igipolisi cyavuze ko ari gahunda ikomeje kubera ko hari n'imitego twagiye tubona cyateze Mhm.
na n'ubu itaragira icyo ifata Mm, urakoze cyane rwose ubandanye ukurikiranira hafi iyo nkuru Ah, kumbure nta bandi banyagihugu bazogwa mu mitego y'izo ngona canke eh, y'u- y'i- y'ivyo bikorwa vya gipolisi urakoze cyane
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi hari abana batatu b'abahungu baraye bakomerekejwe na grenade aho bariko barayikinisha baragiye ibitungwa ku mutumba wa rushubi komine butaganzwa intara ya ruyigi ico gisasu ntezwa ntoke bari bagitoye mu ishyamba ryo kuri uyo mutumba ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidel antoine nsabimana hari ku mutumba wa rushubi zone muriza komine butaganzwa intara ya ruyigi aho abana b'abahungu batatu igihe cy'isaha cumi na zibiri batora ico bise icuma c'imodoka alex niyo kwizera w'imyaka cumi n'itatu niwe yagitoye ubwa mbere aratubwira uko vyagenze twamusanze ahari karavurirwa ku ivuriro rito ryahitwa imuriza Ndari ndagiye impene nda- impene zarahaciye nece ndarubona Ha- hanyuma ruca turagirana nabo hanyuma ruca ruratembagara ruca ruraturika ukirubona wiyumviriye ko ari giki umenga ni icyuma cy'imodoka cyari gitembagaye twari turagiye ntiwagicokoje Mm-mm.
hafasha imana teresor w'imyaka itanu nawe nyene ari mu bakomeretse yatubwiye uko vyaje ntitwabonye akizana akivana iyo ahari ya ruguru aca- acekije yari karagifundura kico kiramukorokana icyo kiraturika mvayo kugumya manuelina ni mama wa alexi niyo kwizera nyene gukinisha ico gisasu ubwo twari turitegura tugomba tujye ahantu hanyuma rero ubu aka kana kari hanze ako kari hanze hanyuma rero twebwe tubaye turi mu nzu twagiye twumva uruntu rugwa ku bibati ruturika gusa ntitwabonye nyine kubera hari ku munsi w'isoko rero tuguye mu gahunda nyine tubona tisi iradu- iraduhereye ko twaciye nyine mugenzi wanjye aca asohoka acabaza ati mbega ibi bintu n'ibiki bibaye n'ibiki rero abo banyesoko baciye bavuga bati ni urya mwana aciye yiruka yari afise ikintu mu minwe kiramukorokanye giciye gitembagara none rero nimufate urya mwana mbega mu nyuma vyavuye bigenda gute hanyuma rero niho mugenzi wanjye yabibona gutya avuga ati yo nimufate mumwambure impuzu uriho yambaye mucemo mu bintu bikira ngaha uyu nawe kandi yari karava cyane biteye ubwoba nca ndamubwira ati ahubwo munyaragase rero twirukane kwa muganga baradupfana kuko bariko barava amaraso menshi hanyuma rero niho baca badufasha abantu tuca duhita tujya kwa muganga n'uyu rero niwe we yaje mu nyuma hama nawe nyine aravamo ashika kwa muganga inabucumi odeta umubanyi wahaturika ico kisasu ati ibigwanisho biracari mu micungararo y'aho tubaye twe twarigeze kukiraba ahandi hantu dore ko turarima dusanga ki- bakisize ahantu mu kinyamavuta hama turahamagara rero abo twari kumwe mu ishyirahamwe abakuru bacu b'ishyirahamwe tujya tubabwira ati ngo murabe kino kintu tiyo murahatswe tiyo mukubita kwisuka ati ngaha twese twari kuba tuyogeye hama rero baba- basanga mbere ngo nugutega kirateze twaciye duhamagara ajejwe umutekano ngaha baraza kugitegura baca baragitwara ku biro petero nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u burundi aremeza ayo makuru agasaba abavyeyi kubuza abana gukinisha ikintu cose giteye amakenga ahubwo bagahamagara inzego z'umutekano imuriza fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika urakoze cyane kuri iyo nkuru fidel d'antoine nsabimana ahandi naho leta ya tanzania yamenyesheje kuri uyu wa kane yuko imbere y'uko ku kwezi k'umunani guhera canke mu ntango z'uku kwezi kw'icenda impunzi z'abarundi za mbere zizotangura gutahukanwa intumwa za leta ya tanzania zirongowe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu hajejwe ikibazo c'impunzi nizo zabishikirije bariko bagendera ikambi y'impunzi ya nduta irimwo abarundi barenga ibihumbi cumi na bitanu biyandikishije ngo batahuke ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru umushikiranganje w'intora hagati mu gihugu mwiguru nshemba ari wasanzwe ashinzwe ikibazo c'impunzi yaherekejwe n'abaserukira igipolisi igisirikare hamwe n'abatwara intara ya kigoma na district ya kibondo irimwo ikambi y'impunzi ya nduta yagendewe nk'uko zimwe mu mpunzi zibivuga ubutumwa bw'abo bategetsi bwari bushimikiye ku gukeza abamaze kwiyandikisha ngo batahuke hamwe no guhimiriza abatarafatiwe ingingo guhamvya bagenzi babo bwa mbere yakeje abantu baba biyandikishije guhunguka ko bagiye kubatahana igice kare bakavuga ati n'abatariyandikisha arabasabye ko bokwiyandikisha bagataha mu gihugu cyabo yagire ibyo kuri batahanwa ku ngufu avuga ati nk'ubwo arababazwe cyane n'ibintu biriko birakorerwa muri iyi nkamba abantu usanga bariko barubaka amazu atasi iwawe nibatahe yihuta baze kubaka igihugu cyabo yaramye burundi amahoro yarayabonye ko ariyo bavuga ati mbere hamwe bafata nk'ishyirahamwe biriko birabuza abantu kutaha cyangwa agafata nk'umuntu ariko arababuza yuko uwo muntu yoca aciribwa urubanza guko yoba nawe ari mu bariko barateza umutekano muke mu gihugu mwiguru nshemba umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu yaciye amenyesha izo mpunzi ko zo kwitegura kuko imbere y'uko uku kwezi k'umunani guhera atagihindutse aba mbere bashobora gutahukanwa yuko abandi nabo babandanye biyandikisha n'abatabyiyumvamwo babandanye biyandikisha batahe ntibazokwigura barakoresha ingufu aha rero bamwe bararyohewe abandi bafite ubwoba ni uko bimeze mbere yavuze ati inkuru nziza n'amagufuri ni nk'amahasa ati ni abantu bayaze cyane bazinanye cyane ati amahoro ariyo mu burundi nimurabe mutahe mugabo iyo tuvuganye n'umukuru w'igihugu mwavuyemo akatubwira ko amahoro ari gususekara biba byiza ko tumusize abantu biwe bakaza gukorera igihugu abo bategetsi bibukije ko bamaze kuganira na leta y'uburundi ikemeza ko yiteguriye kwakira izo mpunzi mu ikambi y'impunzi ya nduta naho haramaze gutegurwa aho abo bazotahanwa bazoba bararindiriye imodokari zibatwara mu burundi hasanzwe hubatse cyane n'ihangari ryiza uruba bazomanika amazina ati ubuhotahaba bahejeje kumanika amazina wibonye ko nk'umuntu w'ibizota bisaba ko ukiza kuba muri icyo gihangara akaba ariho urindira n'imodoka zizobakura ni zone ya cumi na gatanu na leta y'uburundi bavuze ko biteguye kubakira kibo ikintu gihari mu kubarenza umupaka bagahereza yuwe ni y'uburundi na leta y'uburundi ibisigaye by'ubuzima leta y'uburundi niyo izosigara ibirahaba n'umutekano wabo bazaba bahunguye zimwe mu mpunzi z'abarundi ziyandikishije ko zifuza gutaha mu gihugu c'amavukiro zirenga ibihumbi cumi na bitanu mu gihe iyo kambi y'impunzi ya nduta irimwo abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ine na bine kuva ku munsi wa mbere w'indwi naho abo bifuza gutahuka bariko baratera umukono ku gipapuro nk'icemezo ko aribo bisabiye gutaha atagahato nk'uko ishirahamwe HCR ryitaye impunzi ryabimenyesheje mu mezi abiri aheze aho intumwa z'umuhuza mu matati y'abarundi zagendera iyo kambi y'impunzi nyene zari zamenyesheje ko hamaze gushirwaho umugwi nyabutatu wo gutahukana impunzi amakuru dufise yemeza ko uwo mugwi ugizwe na leta ya tanzania leta y'uburundi na hcr uzogira inama ku vyerekeye ico kibazo nyene ku matariki ya mirongo ibiri n'umunani na mirongo ibiri n'icenda uku kwezi k'umunani uwo mugwi uramaze no kugendera uburundi kwirabira uko ibintu vyifashe hamwe n'ingene ico gihugu citeguriye kwakira abanyagihugu baco bari barahunze pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
radiyo ijwi rya amerika washington dc mbere ko dusozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubibutse mu ncamake amakuru avugwa hirya no hino ku isi umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za amerika jamie mattis yatangaje n'umunsi wa kane mu rugendo mu gihugu cya ukraine ko uburusiya buriko burondera gukoresha inguvu mu kurondera gusubiramo imbibe mu makungu ahandi naho jane egland umuhanuzi adasanzwe muri onu muri siriya yavuze ko abasivili bashika ku bihumbi mirongo ibiri bafashwe imbohe n'abagwanyi baharanira leta ya kisilamu mu gisagara ca raka muri siriya akavuga ko abo banyagihugu babayemwo mu buzima bubi aho ni mu gihe abo bagwanyi bariko baragerageza gufata abo basivile nk'inkinzo mu ntambara yo kubohora ico gisagara umugambi uri ku butegetsi muri angola empera watsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu n'ibice mirongo itandatu na bine ku ijana by'amajwi ibyo byatangajwe no munsi ku wa kane n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije ku buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu ari maskarara yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro amakuru mwayagejejweho na fideni niyongabo na oriyani itanga ishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza